iri ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ni kuwa kabiri tariki ya makumyabiri na kane ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi ariko twebwe twihweje icyo bita isiguro zatanzwe n'ushinzwe wa repubulika ni uko mu myiyerekano bagize bitaba imyiyerekano ahubwo yabaye imigumuko kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro bivuga yuko atakintu na kimwe bizohindura mu gukora kwa minsi yose
abo ni terance ntahiraja umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi na gordien niyungiye ko umunyamabanga mukuru wa fokode ku kibazo cyo gufunga amashyirahamwe adaharanira inyungu mu burundi ni mu kanya mu makuru amakuru atangirwa nayo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
murakoze toma kamirindi ndaramukije n'abariko baradutega amatwi igihugu cya marejo ku munsi wa mbere cyaratanguye ikigandaro cy'iminsi itatu cyo kugandarira abantu cumi n'icyenda bitavye imana mu gitero cagabwe ku munsi wa gatanu ku hoteli iri ku mugwa mukuru bamako ibihugu vya senegale muritaniya na gine navyo nyine vyahisemo kwifatanya n'ico gihugu kibanyi ca mari mu kugandara inzego z'umutekano za mari ziri mu ruhigi rwo kurondera abantu batatu bikekwa kuba baragize uruhara muri ico gitero mu gihugu ca Kenya naho Papa Francisco umwungere wa Ecclesia Katolika ku isi yose yitezwe mu rugendo muri Kenya ejo ku munsi wa gatatu akihagera ategekanya kuzoca abonana na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu minsi itatu azomarayo azobonana n'abarongo y'amadini atandukanye agirishe inkuka y'imisa muri kaminuza y'i Nairobi azoganira kandi n'ugwaruka rwaho muri Kenya Papa Francisco azova mu gihugu ca Kenya ku munsi wa gatanu acaja mu Buganda ku wa mbere w'indwi iza naho azocaja muri Republika ya Centrafrique naho bamubwiye kenshi ko muri ico gihugu ca Centrafrique ashobora kuhagirira ingorane z'umutekano Papa Francisco yaranse guhagarika urugendo muri ico gihugu mu gihugu cya maroke abategetsi b'igihugu cya maroke bamenyesha ko igihugu cy'ububirigi cyabasabye kubafasha mu ruhigi barimwo rwo kurondera salah abdeslam yagirizwa kuba ari we ari ku isonga ry'abagavye cya gitero giheruka kuba ipari ku mugwa mukuru w'ubufaransa abdeslam bavuga ko yinjiye mu bubirigi inyuma y'amasaha make hagabwe igitero cy'iterabwoba ipari igitero cyabaye itariki cumi na zitatu z'uku kwezi n'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umugwa mukuru buruseli w'ububirigi gushika n'ubu hasa n'uko ibikorwa byahagaze kuko igipolisi kikiri mu ruhigi rw'abagirizwa ibikorwa by'iterabwoba amabarabara yaba mato canke makuru yaragaragara ejo ku munsi wa mbere ukwiyunguruza n'amatereni hamwe n'amamangazine biracugawe ejo ku munsi wa mbere departema ya leta hano muri leta zimwe za amerika yaragabishije abanyamerika bafata ingendo bose aho bari ku isi kugaba kuko abakora ibikorwa by'iterabwoba hamwe n'iyindi mihari y'intagondwa baba bariko bategura kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'isi kuri uno munsi wa kabiri ni aho perezida Hollande w'ubufaransa yitezwe aha muri leta z'ubumwe za amerika aho ategekanya kubonana na perezida barack obama mu ngoro yiwe ya white house ibiro bya perezida wa amerika bimenyesha ko abo bategetsi babiri bazoganira ivyerekeye gukorana kurushiriza mu runani ruyobowe na amerika rumaze igihe rugira ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza by'umugwi wa eta islamiste mu bihugu vya Iraq na Syria mu kiringo kirenga umwaka wose ubufaransa buri mu bafashanya na leta z'ubumwe za Amerika mu rugamba rwo kurwanya ibikorwa by'iterabwoba amakuru avugwa ku bufaransa nayo minisitiri wa mbere w'ubwongereza david cameron yamenye ya- ya- yemereye ubufaransa kuzobufasha mu rugamba burimwo aho buriko bugaba ibitero by'indege ku muhari wa eta islamiste mu gihugu ca siriya david cameron yamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko agiye gusaba inama nshingamateka y'ubwongereza muri iyi ndwi ko yomwemerera kwifatanya n'ubufaransa mu kugaba ibitero by'indege ku muhari w'aba jihadiste mu rugendo yagize i Paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa minisitiri wa mbere w'ubwongereza david cameron yemereye perezida Hollande w'ubufaransa ko indege z'ubufaransa zishobora gukoresha ikibuga cy'indege abongereza bakoresha kiri muri Chypre mu kugaba ibitero by'indege kuva aho rero habereye ibitero by'iterabwoba by'umuhari wa Eta Islamiste i Paris ubufaransa bwaciye butangura ibitero by'urutavanako kuri uwo muhari wa Eta Islamiste
ayo yari amakuru yo hirya no hino muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari leta zunze ubumwe za amerika imaze gufatira ibihano abantu bane b'abategetsi cyangwa bigeze kuba abategetsi bo mu burundi barimo minisitiri w'umutekano alain guillaume bunyoni kuri iyi nkuru fideli niyongabo araduha ibindi bisobanuro perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yasohoye itegeko rifatira ibihano abantu bane bagirizwa kugira uruhara mu ruhagarara rubandanya mu burundi iryo tegeko ritanga ububasha bwo kuzibira amatungo y'abakora canke bafasha mu bikorwa bigeramira amahoro n'umutekano mu burundi bageramira demokarasi canke batyoza agateka ka muntu mu burundi iryo tegeko riziririza viza ku bantu amatungo yabo azoba yazibiwe abafatiwe ibihano ni alain guillaume bunyoni umushikiranganji ajejwe umutekano mu burundi godefroy bizimana icegera cy'umuyobozi mukuru ajejwe igipolisi cy'igihugu godefroy niyombare yahoze ari umutegetsi mukuru w'ibiro bijejwe iperereza mu burundi na cyril ndayirukiye yahoze ari umushikiranganji ajejwe ukwivuna abansi mu gufata ivyo bihano leta zunze ubumwe za amerika zifatanije n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika vyafashe ingingo yo gufatira ibihano abarundi bose bageramira amahoro n'umutekano mu burundi itangazo ryo mu biro vya perezida wa amerika maison blanche rimenyesha ko ryaronse amakuru atari make yizigiwe y'ubwicanyi ihagarikwa ry'abantu mu buryo budaciye mu mategeko ifatwa bunyamaswa ry'abantu ikandamizwa rifatiye ku mpamvu za politike rigirwa n'inteko zijejwe umutekano hamwe n'ubwicanyi n'ityozwa ry'agateka ka muntu bigirwa n'imikangara yitwaje ibigwanisho y'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi bita imbonerakure iryo tegeko rivuga ko amajambo ateye ubwoba aherutse gutangazwa n'abategetsi ba leta yongereje ubwoba bwari busanzwe buri mu gihugu ayo majambo akaba ashobora gutuma haba ubwicanyi kurushiriza iryo tangazo ryibukije ko bamwe mu batavuga rumwe na leta ya perezida pierre nkurunziza bahisemo gukoresha inguvu mu kurwanya leta bakora ubwicanyi n'ibitero vy'amagrenade n'igeragezwa rya kudeta mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amerika ivuga ko ivyo bikorwa navyo nyene bigira uruhara mu guhungabanya umutekano mu burundi leta zunze ubumwe za amerika zibandanya kwiyamiriza ikoreshwa ry'ubwicanyi canke ubundi buryo budakurikije amategeko bwo gushika ku migambi ya politike canke gufata ubutegetsi leta zunze ubumwe za amerika zitera kama impande zose kwiyamiriza ubwicanyi zimenyesha ko zizobandanya gutohoza no gufatira ingingo abategetsi ba leta canke abatavuga rumwe na leta bahitamwo ubwicanyi bakongera bakageramira umugambi wo gutorera inyishu uruhagarara rwa politike mu burundi biciye mu mahoro radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi pascal barandagiye yaraye asohoye iteka rihagarika by'agateganyo ibikorwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu icumi kugera igihe akazi k'ubucamanza kazarangirira nk'uko abyandika muri iri teka mugenzi wacu frederic nkundikije yabivuganyeho na terence ntahiraja umwunganizi akaba n'umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi.
amatohoza yakoze kuko ibyo yashyiriweho ubu yerekanye yuko amwe muri ayo mashyirahamwe yagize uruhara eh, mu guhungabanya umutekano byabaye kuva muri tariki mirongo itandatu z'ukwezi kwa kane naho kwari kwemeza ikiringo abatigeze neza aho kwemeza ikiringo ahubwo kwabaye no konona eh, ibintu by'igihugu gu- no konona amabarabara n'ibindi byinshi kambere no kwica kukajamo Eh, muri iyo ntumbero rero ishira isohoye bwa mbere hariho raporo yasohotse mwese murabizi kuri ibyo hanyuma itanga n'umuco nyuma yasohotse rikete rihagarika eh, ayo makuru konte ayo ayo mashyirahamwe yo avuga ko yugawe kubera atashigikiye manda ya gatatu ivyo mivuga kwiye ayo niko avuga ariko twebwe twihweje icyo bita isiguro zatanzwe n'ushinzwe repubulika ni uko mu myiyerekano bagize itaba imyiyerekano ahubwo yabaye imigumuko mwese muribuka yuko kugira ugire imyiyerekano hariho amategeko abigenga atigeze akurikizwa mbere n'abahusha bigeze basaba bahonyanze amategeko hari mu kubikora aho kubikora mu mutekano mwese murabizi nabo hakarore ko umuntu yaturiwe akabiga n'amapine yimbaguwe aho abapolisi batewe amabuye kugeza aho bagerageza kwivuna kubera ko bariko bagomba kwicwa nibaza yuko imyiyerekano n'ubugumutsi hamwe n'imico biba bitandukanye hari nk'isiguro zirimo rero n'ivyo bibi byakozwe n'imigumuko hamwe no kwica abantu vyo vyatumye amatohoza yerekana yuko bari muri ivyo eka mbere bigaca vyaca bigaragara no kugeza igihumbi cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka nyene aho mbere twagiye tubona uwo munsi twagaruka mwe nyene bikarubona amabarabara bicaye ku maburende hejuru bariko baratembaza ubutegetsi bibonekana rero yuko umenga harimwo bamwe muri ayo mashirahamwe n'abatembaza ubutegetsi bafise ivyo bahuriyeko kandi bari bateguye muri ayo mashyirahamwe yugariwe amakontere y'amashyirahamwe yafasha cyane rwose abanyagihugu aho twavuga nk'amashyirahamwe nk'ishyirahamwe ryari rifite ibitaro eka ibitaro bivurizwamo abantu ba ntahonikora ubu butegetsi bwarihweje ingaruka mbi zishobora kuba kuri abo banyagihugu twibaza yuko no kuraba ayo mashirahamwe ico yakoze ko kuravye ibintu vyabaye mu gihugu haba n'ivyakozwe iyo umuntu akoze icaha mu ishyirahamwe yakoze birafise ingene bitunganye kuko ibindi ngo zifatwe bisunzwe ibwirwa shingiro hari isunzwe n'itegeko nomero rimwe agakwiye gucumi na rimwe ryo kuwa cumi n'umunani na mukizi igihumbi kimwe cumi na na kabiri bigenga ayo mashirahamwe nyene haca hisungwa n'iryo tohoza ryabaye iyo raporo haca hisungwa n'iyo ngingo kugira ngo ibintu zifatwe n'urubanza rwo guhuguruwe kuri ayo mashirahamwe nababwira ko hari urubanza rmpg amajana atandatu mirongo icenda na gatandatu agakwego ma hanyuma bibeje kandi n'ingene kugira ngo umutekano n'urutonde bigaruke hano mu gihugu cacu cane mu gisagara ca bujumbura n'ivyo rero vyatumye mbere n'ubushikiranganji dukorera bwasohoye nabwo tuye ubushikiranganji ihagarika vyifata kibanza ibikorwa vy'ayo mashirahamwe ubucamanza ntiburafata ingingo eh, mu gihe cose umuntu ataregwa n'ivyaha nk'uko mu bihugu biteye imbere babivuga abakiri umwere iyo ngingo ntiyo yaje imbere y'igihe iyo ngingo ntiyaje imbere y'igihe kuko nk'uko ubibona byabonetse ko bamwe nk'uko babyivugira ku maradiyo yo hanze batigeze bahagarika guhamagara iyo migumuko no konona igihugu nicyo gituma rero ingingo nayo ari ifata kibanza kuko urubanza rutaracibwa umunsi rwaciwe umwerakwero ingingo y'ifata kibanza izofatwa uwagiriwe n'icaha nawe afutwe burundu aho ni ryari urubanza sentene iraheza gukora gukora akazi kayo urubanza rugacibwa ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda frederic nkundikije yavuganye kandi na gordien niyunge ko umunyamabanga mukuru wa fokode rimwe mu mashyirahamwe yahagaritswe by'agateganyo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u burundi pascal barandagiye
iyo nguru twayakiriye mu mwanya umwe umubabaro umugabo ntatarutangaje kuko twari tubyiteze kuko twari twarumvise ukuntu umukuru w'igihugu mu ijambo yashikije mu minsi iheze yavuze yuko azosubizwaho ukuntu amashyirahamwe akora ariko aravuga warumva yuko ashimika cyane ku mashyirahamwe yagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu nyuma haca haza ibyo kuvuga yuko bahagaritse amakote yacu bayahagarika atagwandiko na rumwe baduhaye umwanya niwo umejeje kubona urwo rwandiko mu nyuma nawe hacahaboneka urwandiko ruvuga yuko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ahejeje guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe ashika cumi yagize uruhara rudasanzwe mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ubwo bushikiranganji bushya nawe niyunge ko buvuga ko eh, buhagaritse amakonti yanyu eka buhagaritse n'ibikorwa byanyu kubera uruhara mwagize ngo rwibonekeza mu migumuko yabaye mu burundi igihe c'imyiyerekano aho muhavuga kwiki Eh, twe nta migumuko twagize twagize eh, imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu kandi eh, turabyishimira cyane ntitubideha eh, n'ubunye urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu twarubandanye Eh, nico gituma rero kubona barahagaritse ni biri mu buryo bw'uko ari kurondera ukundi buduca intege mu buryo bwose ubu twateye ingufu mu buryo bwose ariko nkamenyesha yuko ah, ishyirahamwe mu kubaho ubwa mbere ritangura mu mutima hanyuma rikabona kuja ku mpapuro kubera rero batwandikiye yuko amashyirahamwe yacu atagisubira gukora yuko ayo mashyirahamwe afutswe kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro bivuga yuko ata kintu na kimwe bizohindura ah, mu gukora kwa minsi yose yego ntituzoja gukora ah, nk'uko twaba dukora tuzogira amanama y'ituzogira iki muri iki gihe iryo shyirahamwe ryanyu rya- ryugawe ryahagaritswe ingingo mugiye gufata none n'izihe ingingo tugiye gufata nta ngingo dushobora gufata kuko yaba ari ubutungane twari kwitwara mugabo nta butungane dufise ingingo rero tugiye gufata ni ukubandanya urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu nk'uko twarutanguye kugira ngo turonke igihugu gifise amategeko hanyuma amategeko nyamara kuboneka tudusubira gukore ku mugaragaro ibyo ni iby'akanya gato igihe ah, ikiringo cya gatatu kizoba ah, amategeko yasubiye gukurikizwa tuzosubira tuje ku mugaragaro dukore nk'uko ukuri kwami kandi dukore tunagororokewe tunagororokewe gusumba uko twahura aho ni ryari igihe eh, nkuru nziza azoba yashoboye kwemera kuja mu biganiro ah, akicarana n'abo batavuga rumwe hanyuma akemera yuko ibyirirwa shingiro ah, n'amasezerano yarusha yahonyanze asubira gusubira kuja mu ngiro igihugu kirasubira ikaronka iteka igasubira kuba igihugu kikagera gutabagurika n'ababashoboye kucubaka Eh, amashyirahamwe amwe amwe ategamiye atagira inyungu za politike aregwa ko yifatanije n'imigambwe eh, mu bikorwa vyayo aho muhavuga ko iki?
Eh, kutubwira yuko twifatikanije n'imigambi mu bikorwa dukora ah, nimba ari ukugira ngo twifatikanye n'imigambi kubera turwanire agateka kacu turwanire eh, igihugu c'amategeko turwanire ibyirwa shingiro turwanire ah, amasezerano yari yarusha turwanire yuko bajya kubandanya bica abana abakecuru n'abatamakazi igico kirego c'uko dukora n'imigambi muri ibyo turacemanga kuko nta kintu na kimwe hageze kurwanira agateka umuntu wese ashobora kugufasha gushyira agateka kawe nta n'umwe mutoshobora ah, gushyira hamwe kuko dufite ingorane imwe gusa dufite ingorane y'igihugu c'amategeko igihugu cubaha agateka ka kina muntu aprodehash nayo iri mu mashyirahamwe yahagaritswe by'agateganyo mu burundi aho ari mu bitaro mu bubirigi nyuma yo kuraswa ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa munani gushize perezida wa aprodehash pierre claver mbonimpa kubera ko adashobora kuvuga neza kugeza ubu yatwoherereje ubutumwa kuri whatsapp ati kudufungira ntibitubuza gukomeza gukorana n'abanyagihugu nk'uko bisanzwe ubuhanga bwateye imbere ku buryo tudakeneye no kugera hagati mu gihugu kandi bamenye ko amafaranga y'amashyirahamwe ari mu mabanki n'aho bayiba amaherezo bazayasubiza kuko natwe iyo tutayakoresheje tuyasubiza abayadufashisha ubwo rero ni ubutumwa bwa perezida wa prodehash pierre claver mbonima ku ifungwa ry'amashyirahamwe icumi yo mu burundi ayo mashyirahamwe ni forsk fokode akat aprodehash parsem amina fontaine isoko SPPDF, RCP na Maison Shalom.
ndebe mwishi wanjye utari kuragota nta mugore ananira umugabo Hmm? yamwitumye oya ntibishoboka yokunanira gutya uramuhendahenda ukamuha utuntu ha? ukamuyagira neza utuntu tw'utugugu Eh, aha kandi na wewe nta byawe
burya misi ibyigwa ntibingora cyane gusa nuko hari abaprofe bamwe bamwe bari komplike kandi najya ndamutse nje nkava nsanga atari ihuri ino wari uzi ko bose bameze neza nka jewe niho ushaka abanyagumako ariyo ndayaguha nk'ibyimeza kuzanaho Eh.
uzovugana kuri fone si sawa eh?
bakunzi ba sitidiyo ijambo mugiye guhora mukurikira igikino kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ku wa gatandatu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba sitidiyo ijambo kandi igiye kuzirabashikiriza ikiyago ca politike iminsi yose ku wa gatatu no ku munsi w'imana kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kuri radiyo ijwi rya amerika
iryo ijambo ya set for common ground irasubiye kubaha ikaze
Iri ni ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mu Burundi turavugira kuri FM mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na FM mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu Rwanda turavugira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite yaraye yemeje burundu umushinga w'itegeko nshinga rishya abadepite bari mu nama rusange ejo uko ari mirongo irindwi n'icyenda bose batoye uyu mushinga iyi nkuru turayikesha asumuta kaboyi urugendo rwari rumaze amezi atanu inteko ishinga amategeko imitwe yombi iri muri gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga rwasojwe kuri uyu wa mbere abadepite mirongo irindwi n'icyenda bari bitabiriye inteko rusange bose batoye umushinga w'itegeko nshinga wari umaze iminsi ukorerwa ubugororangingo muri sena y'u rwanda umuyobozi w'inteko ishinga amategeko madamu donatira mukabarisa yavuze ko iki gikorwa kirangijwe mbere y'itariki bari barihaye yongeraho ko nk'inteko ishinga amategeko akazi kabo nk'abadepite bagasoje hasigaye akazi ka guverinoma muzi ko harimo ingingo tumaze gutora zigomba kunyura muri referandumu Eh, icyo turi bukore rero turaza kubishyikiriza guverinoma kugira ngo hakorwe ibiteganywa n'amategeko kugira ngo hategurwe referandumu ku ruhande rw'abadepite bari mu byishimo by'uko ibyo batumwe n'abaturage barenga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bandikiye inteko ishinga amategeko basaba ko yavugurura itegeko nshinga maze perezida paul kagame agahabwa amahirwe yo kongera kwiyamamariza kuyobora u rwanda babigezeho depite gatabazi jean marie vianney avuga ko umurimo bahawe bawusoje ndetse ugasozwa wubahirije ibyifuzo by'abaturage Okay, umukoro abaturage baduhaye turishimye turanezerewe cyane kuba tuwushoboye kuwurangiza kandi tukawurangiza tunubahiriza ibyifuzo nyamukuru baduhaye cyane cyane ko icyo bifuzaga ko ari uko ingingo y'ijana na rimwe yahinduka kandi yarahindutse ikaba yemerera ko nyakubahwa perezida wa repubulika uriho nyakubahwa paul kagame ashobora kwiyamamariza indi manda y'imyaka irindwi ndetse n'izindi z'imyaka ibiri z'imyaka itanu inshuro ebyiri ariko ibyo niwe ubigena inteko ishoje umurimo wayo komisiyo yashyizweho ngo yunganire inteko mu kuvugurura itegeko nshinga isigaje nayo imirimo mike ngo nayo isoze igikorwa yatumwe harimo gukora raporo izashyikirizwa inteko ishinga amategeko imitwe yombi ndetse no kunoza imyandikire umutwe w'abadepite wemeje uyu mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga nyuma y'uko wemejwe na sena inzira igiye gukurikiraho ni uko uyu mushinga ugiye koherezwa kwa minisitiri w'intebe azawugeze ku nama y'abaminisitiri nayo isaba perezida wa repubulika kwemeza ko habaho kamarampaka no kugena itariki izaberaho hasigara umurimo w'abaturage muri referandumu batora yego niba bashyigikiye ko itegeko nshinga rivugururwa cyangwa batora oya ku batabishyigikiye asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali inshuti zacu ubu noneho ijwi rya amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu ntango y'ikinyagihumbi gishasha amakungu ahangana n'iby'icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yise ibibazo bitagarukira ku mbibe kandi bidatora mu bo bigeramira amenyesha ko mu bice byose vyo ku isi mu bihugu byose byaba binini canke bitoya intagondwa zirangwa n'ubwicanyi zigandagura abantu zibarya umutima zikongera zikigisha ivyiyumviro vy'iterabwoba icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken amenyesha ko ivyo vyatangajwe mu gihe c'inama ikomeye rikomeye ijejwe kwirinda iterabwoba biciye mu vyerekeye indero yateguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero ubumenyi n'imico mu mfunyapfunyo unesco n'ibiro biserukira leta zunze ubumwe za amerika muri iryo shirahamwe mu ikoraniro rusange ryayo rigira irya mirongo itatu n'umunani ku cicaro caryo anthony blinken yongera akavuga ko ikigwanisho bazokoresha muri urwo rugamba ari ikigwanisho kirengeye ibigwanisho abarangwa n'iterabwoba bafise ikigwanisho abarangwa n'ubwanko canke kutihanganira abandi badashobora kugwanya ico kigwanisho akaba ari vyerekeye indero n'ubumenyi mu majambo y'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe unesco irina bokova nta kindi ntagondwa zirangwa n'ubwicanyi ngo zifise zitanga atari ugusambura hamwe n'urwango ngo amakungu ategerezwa kwishura yisunze imico n'ubumenyi intagondwa ngo zishira imbere ubwoba n'urwango avuga ko amakungu ategerezwa kwishura n'ubuhinga bwo kwimvira neza hamwe no kuganira hagati y'imico itandukanye ishyirahamwe unesco rifise porogaramu yitwa global citizenship education iyo porogaramu ifasha gushyiraho uburyo bworohereza gusangira ibyiyumviro mu mwidegemvye umugambi uronderwa gushikwako ni uguha inyigisho abakiri bato zifatiye kubahiriza agateka ka muntu ubutungane bufatiye ku mibano kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba n'igitsina mu kubakira kuri uwo mugambi leta zunze ubumwe za amerika zizofata intambwe ikwirikira mu gufasha gushyiraho uburyo buzotuma abantu birinda iterabwoba rirangwa n'ubwicanyi mu guha abakiri bato inyigisho zifatiye ku kubaha abandi ubutungane bufatiye ku mibano kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba canke igitsina kwiyumvira ibintu bizima ngo amakungu ashobora kurwanya ivyiyumviro vy'intagondwa mu gihe vyibonekeje
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato turaba dushoje iyi minota mirongo itatu y'amakuru ariko aroyizi bigira imana agarutse kutwibutsa muri make ingingo z'ingenzi ziyagize
amakuru twabashikirije igihugu cya mari ejo ku munsi wa mbere cyaratanguye ikiganiro cy'iminsi itatu cyo kugandarira abantu cumi n'icyenda bitavye imana mu gitero cyagabwe ku munsi wa gatanu ku hoteli iri ku mugwa mukuru wa bamako ibihugu vya senegare mauritania na guine navyo nyene vyahisemo kwifatanya n'ico gihugu kibanyi ca mari mu kugandara muri kenya naho papa francisco umwungere wa ekereziya katolika w'isi yose yitezwe mu rugendo muri icyo gihugu ejo ku munsi wa gatatu akihagera atekanya kuzoca abonana na perezida uhuru kenyatta mu minsi itatu azomarayo abuzobonana n'abarongoye amadini atandukanye agirisha inkuka y'imisa muri kaminuza y'i Nairobi aganire kandi n'urwaruka rwahi kenya papa francisco azoca ajya azova muri Kenya ku munsi wa gatanu acaja muri Uganda kuwa mbere w'indwiza naho acaja muri Republika Centre Afrique muri Maroc naho abategetsi b'ico gihugu bamenyesha ko igihugu c'ububirigi cabasavye kubafasha mu ruhigi barimwo go kurondera Salah Abdeslam yagirizwa kuba ari we ari ku isonga ry'abagavye ca gitero giheruka kuba i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa Abdeslam bavuga ko yinjiye mu Birigi inyuma y'amasaha make hagabwe igitero c'iterabwoba i Paris cabaye ku igenekerezo cya 13 z'uku kwezi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihugu cy'ubufaransa naho minisitiri wa mbere w'ubwongereza david cameron yemereye ubufaransa kuzobufasha mu rugamba burimwo aho buriko bugaba ibitero by'indege ku muhari wa eta islamiste muri siriya david cameron yamenyesheje ku munsi wa mbere ko agiye gusaba inama nshingamateka y'ubwongereza ko yomwemerera mu ndwiza kwifatanya n'ubufaransa mu kugaba ibitero by'indege ku muhari wa eta islamiste mu gihugu cya palestina naho umunyepalestina yaracumiswe imbugita yaracumise imbugita abanyesirayeli babiri kuri sitasiyo ya esanse mu ntara ya west bank ejo ku munsi wa mbere umwe muri abo banyesirayeli yaciye yitaba imana ubwo nyine uwo munyepalestina nawe yaciye araswa n'inzego z'umutekano acarafa ejo nyine ku munsi wa mbere igipolisi ca israele cararashe umuyabaga w'umunyepalestina gikomeretsa uwundi inyuma yaho bari bahejeje gucumita umutama bakoresheje umukasi minisitiri wa mbere wa israel benjamin netanyahu yamenyesheje ko hagiye gufatwa ingingo zo gusaka imiduga yose y'abanyepalestina kandi ko bagiye gutandukanya amabarabara imiduga y'abanyepalestina bayiharire ivomo ice mu mabarabara yayo
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro by'ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
hanyuma ubasuhuza mu kiganiro cya none turavuga ku nama y'umuryango w'abibumbye ku ihindagurika ry'ibihe izaterana i Paris mu Bufaransa guhera tariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kwa cumi na kumwe iyi nama igiye kuba ku nshuro ya makumyabiri na rimwe igitegerejwe cyane muri iyo nama ni uko ibihugu bikomeye n'ibikize cyane ku isi bishobora gusinya ku masezerano abisaba kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ibyo bihugu byohereza mu kirere ikindi bisabwa ni ugutera inkunga ikigega cyafasha gutanga uburyo n'ubuhanga ku bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere dore ko akenshi ari byo usanga bihura n'ingaruka zikomoka ku bwiyongere bw'ubushyuhe mu kirere ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bwerekana ko ubushyuhe ku isi bumaze kwiyongera ibice mirongo inani na bitanu celsius ese iyo nama iba irimo bande igamije iki yigirwamo iki umunyamakuru wacu diane ninahazwe amaze gukurikirana bene izo nama akaba yaduteguriye inkuru ikurikira kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu ibihugu birenga ijana birahura ku mwaka ku mwaka kugira ngo birabire hamwe ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe mu nama rukokoma yitiriwe cop conference de parti mu rurimi rw'igifaransa uwo mugwi wo wagiyeho bisabwe n'ibihugu ijana na mirongo irindwi n'umunani vyari vyahuriye mu gihugu ca brezil muri mirongo icenda na kabiri mu nama rukokoma yari igamije kuraba ivy'iterambere rirama uko vyifasha irya n'ino niko kubona yuko atatera iterambere rirama rishoboka ibidukikije bidakingiwe hari mu gihe ivyegeranyo bitandukanye vy'abahinga mu vy'ibidukikije bitasiba kwerekana ko atagikozwe ngo ivyuka birungikwa mu kirere bivuye ku mahinguriro atandukanye bigabanuke atagahengwe amwe mu makopu yari arindiranye ugishika cane harimo nka kope ya gatatu yabereye Kyoto mu Buyapani mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'indwi iyo nama yarinda kugondoza amaleta atandukanye gufata icemezo co gushiraho amasezerano agamije kugabanura ivyo vyuka birunguka mu kirere inama atanico yashitseko kwera ibihugu bimwe bimwe harimo nka leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa vyananye bivuga ko kwemeza ayo masezerano ari ukwishira mu bukene mu manama yakurikiye iyo ya gatatu amaleta agizwe hanini na Afrika afurika yarabandanije urwo rugamba ayo masezerano yo kugabanya ivyuka birungikwa mu kirere ahava araboneka inyuma y'imyaka itanu aca yitirirwa amasezerano ya Kyoto protocole de Kyoto mu rurimi rw'igifaransa ayo masezerano yagiyeho mu bihumbi bibiri na gatandatu vyategekanywa ko ahera mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ico kiringo kigeze abo vyega barasubiye gutakambira ibihugu bitunze ngo ayo masezerano yongerwe ikiringo ca kabiri bihambera amabarabara ya Durban muri Afrika y'Epfo mu nama yagira cumi n'indwi baririmba bati ubwo butungane bw'ibidukikije bwasabwa ahanini n'ibihugu bidahingura cane aho ndetse abari baje bavuye muri ivyo bihugu bavuga ko abarungitse ivyuka vyinshi bategerezwa guhindisha akababaro ibihugu bikenye mu kubironsa ikigega kizofasha guhangana n'ingaruka mbi zifatiye kuhindagurika ry'ibihe nta nyinshi itomoye yigeze itangwa n'ibihugu vya rutura mu butunzi ku bijanye n'uko amasezerano ya kyoto yokongerwa kw'ikiringo ehe namwe mu nama ya cumi n'umunani yabereye idoha muri qatar n'ibihugu vyari vyarasinye ayo masezerano nka canada ubuyapani n'uburusiya vyarivuguruje ubushinwa nabwo bwatungwa k'urutoke cane nk'igihugu kirungika ivyuka vyinshi mu kirere bugategeka leta zunze ubumwe za amerika kuba zirasinya mu kurindira ko bugera aho abanyamerika bigejeje kubera amahinguriro iyo nama ya cumi n'umunani imaze guhera atakivuyemwo bahanye isango ryo guhurira mu bufaransa mu kwa cumi na kabiri kugira ngo barabe ingene ayo masezerano mu gihe yokwemezwa na bose yotuma haba agahengwe yoja mu ngiro guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe ayo masezerano ya kyoto ategekanya ko vyiza ivyuka birungikwa mu kirere bitorenga ibice bibiri ku ijana vy'ivyarungikwa mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda umunyamabanga mukuru wa onu ban kimun yabwiye abari mu nama ya mirongo ibiri ko icizere c'uko ivyo biharuro biguma uko We ari cinshi can build prosperous and healthier societies. We must act now. There is still a chance to stay within.
turashobora kubaka ikibano giteye imbere kandi gikomeye dutegerezwa kwemera tudakekeranya yuko hari hakiri amahirwe menshi yo kutarenza aya maselisiyusi abiri ibihugu byose bitegerezwa kumva ko umuti turinda kuwutorera hamwe ibibano byose bitegerezwa kwifatira mu minwe isango ry'i paris for negotiations in Paris.
asa nk'umwunganira umukuru w'igihugu ca senegal Macky Sall ku ruhande rwiwe yibukije bagenzi we batandukanye yuko kurwanya ubukene gusa bidakwiye ariko nyabuna hakenewe no kuraba ingene ibihugu vyisununura mu iterambere rirama iryo terambere naryo rikaba ryubahiriza ibidukikije L'aspiration de nos peuples n'est pas seulement de lutter contre la pauvreté.
ico abanyagihugu bacu batwizeye ko si ukugwanya ubukene gusa dushaka guteza imbere ibihugu byacu dutegerezwa gukora ibishoboka byose ngo haboneke iterambere rirama inama yemirije mu bufaransa izoba mu gihe abahinga mu vy'ibirere bahurikiye muri GIEC groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat baheruka kwerekana mu cegeranyo cabo gisohoka uko imyaka itanu iheze ko ibice mirongo icenda na bitanu kw'ijana vy'ihindagurika ry'ibihe vyatewe n'ibikorwa bitandukanye vya kiremwa muntu harimo nko guca ibiti n'amahinguriro arungika ivyuka vyinshi mu kirere atagikozwe ngo ibihugu bitandukanye vyifatire mu minwe ico kibazo uwo mugwi nyene ukabandanya werekana ko mu myaka mike ubushuhe buzoba bwinshi amazi yo mu biyaga n'amabahari nayo akaduga cane imiyaga y'ibihuhusi n'imvura zisegenya navyo bikaba umurengera izo ngaruka mbi ahanini zikazonakora ku banyafurika kuko usanga ata buryo bwinshi bwo guhangana n'ivyo bibazo bafise Ah, muri studio muri iki gitondo turi kumwe na madamu remilde ndayishimiye akaba ayoboye ikigo gishinzwe ubumenyi bw'isi mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba anashinzwe ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere turi kumwe kandi na bwana frank habineza akaba ari perezida w'ishyaka rishinzwe demokarasi no kurengera ibidukikije mbere kuri madamu ndayishimiye cop ya makumyabiri n'imwe ariyo nama mpuzamahanga ijyanye n'iby'imihindagurikire y'ibihe irindiranwe igishika nk'aho ariyo igiye gusubiza ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe n'ikirere ni kubera iki iyo nama igera mirongo ibiri na rimwe yitezwe ko hazoboneka amasezerano novuga ashimitse yerekana ukuntu ibihugu cane cane vya rutura ndetse n'ibindi byose birungika ivyuka mu kirere bizogabanya ivyo vyuka hanyuma bikongera bigafasha ibihugu kiri mu nzira y'amajambere na cane cane bikenye kugira bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe turavye iraporo y'urwego rw'abahinga rwarerekanye ko isi imaze kuduga ubushuhe ku bice bigera ku zero mirongo umunani na gatanu celsius rero tukabona yuko ubu hategerezwa gufatwa ingingo irashe yo kugabanya ivyo vyuka ku buryo isi itategerezwa gushuha ku rugero rworenga ibipimo bibiri bwana frank habineza mwasohoye itangazo mu ishyaka ryanyu muvuga ko ibihugu bya afurika bikwiye gusaba ko habaho ubutabera mu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere n'ibihe icyo mushaka kuvuga ni iki icyo dushaka kuvuga cyane ni uko ah, dusanga ibihugu bya rutura cyangwa se ibihugu twavuga ko byateye imbere za amerika ubushinwa n'ibindi bihugu bikomeye by'i burayi na- no ku yindi migabane y'isi ari byo bihugu bi- byangiza ikirere ko ariyo bifite inganda nyinshi cyane bisohora imyuka yangiza ikirere nyinshi cyane noneho ugasanga twe muri afurika nta nganda dufite ah, nta myuka myinshi twangi- tu- dusohora mu kirere aho ugasanga ari twebwe duhora ah, tu- tubabaye tu- tu- tugirwaho n'ingaruka zikomeye zo- zo kwangirika kw'ikirere aho twavuga nka nk'uko tubona imyuzure myinshi irimo guhitana abantu tukabona ibura ry'amazi ndetse izuba ryinshi ah, ryaka cyane tukabona ingaruka nyinshi ziri- ni- na- n'amazi agenda abura bitewe n'imigezi ikama Ah, ndetse ibi byarabaye n'ejo bundi no muri Za- zambia ndetse n'umuriro baraguze no mu rwanda twigeze kuburaho ah, umuriro igihe kinini cyane kubera amazi yari yagabanutse cyangwa se yakamye mu biyaga bimwe So ugasanga twebwe tugenda twishyura cyane kurusha ba bandi kandi bangiza noneho turashaka ku butabera kubera ko ah, aba- abangiza ikirere bagomba nabo ku- kugira uruhare rukomeye ah, mu- mu gufasha abantu batangiza madamu ndayishimiye hari za kopu nyinshi zagiye ziba ariko mu babikurikirana hafi bakomeza kuvuga ko izo nama zose ntacyo zigeze zigeraho habuze iki ngo ikibazo cyo kurengera ibidukikije kibonerwe umuti n'abo bireba kuvuga ko izo nama zose ataco zagiye zigeraho nibaza ko ari imvugo ndenzarugero kuko hariho ingingo nyinshi zagiye zifatwa zerekana ukuntu byogenda ndagurika ry'ibihe bigabanuka haragiye hafatwa ingingo zitari nke nta kope n'imwe twavuga ko itagiye ishika ku kintu ariko muri rusange ubu tugeze aho twifuza ko haboneka ingingo iruhasha yerekana neza ibiharuro by'ibyuka bigiye kugabanuka uko tuzogira inguvu nyinshi cyane cyane ibihugu bya rutura bizokora inguvu cyane kugira zigabanye ibyuka niko uburyo bwo kugira duhangane n'i- n'ihindagurika ry'ibihe mu buryo bwa adaptation buzogenda bugabanuka kuko ibihugu cyane cyane ibi bya afurika birakeneye cyane kuronswa uburyo n'ubuhinga kugira ngo bushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ugiye kuraba ibyuka turumika mu kirere ni bike cyane kandi ibihugu byacu bya afurika nibyo bitakaza mu buryo bw'ubutunzi kubera dufite uburyo buke bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rero turavuga ngo amakope yandi yagiye ashika ku ngingo nziza ariko turakeneye ikope ishika ku ngingo by'ukuri yo kugabanya ibyuka hari nka kope yabaye Cancun muri mexico kope ya cumi na gatandatu yarashitse ko yuko tutorenza ibipimo bya de dogere celsius ubu rero hageze aho dufate ingingo kugira ngo ibyo bipimo ntibirenge ni ukuvuga yuko ibihugu birinda gushyira ku meza kwerekana ibikorwa bizokora kugira ngo ibyuka bigabanuke kuko twabonye yuko iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ari ikibazo kijyanye n'ikibazo cy'ubutunzi atari ikibazo gusa cy'ibidukikije ariko ari n'ikibazo cy'ubutunzi kuko ibihugu bya afurika bidafite amahinguriro menshi arungika ibyuka mu kirere ariko akaba ari byo bihugu bibona ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe mu bisata byose by'igihugu bikagoyagoya ndetse ugasanga biratugora kuzoshika ku iterambere rirama madamu ndayishimiye nkubaze wenda mu bijyanye no gusobanurira umurundi cyangwa se umunyarwanda udasobanukiwe neza iyo bavuze imihindagurikire y'ikirere ingaruka umuntu wo hasi umuturage umunyagihugu wo hasi abona zimugeraho nyazo ziturutse ku mihindagurikire y'ikirere n'ibihe ni nk'izihe dushobora kuvuga ibintu bigaragara biboneka umuntu uwo ari we wese gushika ku mutumba yaba umunyarwanda cyangwa umurundi abona ni imyuzurire imyuzurire ihita ibomora ibintu imirima igatwagwa inyubakwa zikabomoka nk'amabarabara ugasanga ihindagurika ry'ibyo bihe bitumye umuntu atamenya aho aratera ikintu cyane kigaragara ni imyuzurire ikindi kigaragara ni igihe haba uruzuba ibyo byose ibihugu byacu byombi ugiye kuraba abanyagihugu babeshwaho n'imvura igihe rero imvura i- i- igiye urumva ko umunyagihugu adashobora kwimbura igihe arimye imvura ikabitwara ndetse igahitana n'inyubakwa zitandukanye zigatera indwara ibyo oye urumva naho aba- abatuyobora bogerageza byobagora gushika ku iterambere mu gihe babanza guhangana n'ingaruka z'iyo myuzurira ihitana ibintu n'abantu bwana frank habineza u rwanda rukeneye iki kuva muri iyo nama tugera ngo n'umuvugizi wa leta y'u rwanda eh, ibijyanye na- n'iro- n'ibyo leta y'u rwanda izatwara mwaza kubibaza rema cyangwa se minisiteri ishinzwe ibidukikije gusa hari dokima bateguye bita Integrated national determined contribution eh, for the republic of rwanda ni dokima eh, buri gihugu cyose kigomba gu- gutanga ifite amapaje icyenda igaragaza ibibazo u rwanda rufite ndetse igaragaza n'ibyo bamaze kugeraho ariko iyo uyirebye cyane dokima nyine usanga ah, bagaragaza yuko n'ubundi u rwanda narwo ruri vulnerable cyangwa se rufite ibibazo ah, bijyanye na icyo bita n'iyo changement climatique cyangwa se ibibazo ah, bya- by'ikirere Ah, bagaragaza yuko ah, ikibazo cy'imvura ah, nkeya bagaragaza ko ah, ibyo- iyo mvura i- ibuza ah, ah, tuvuge ubuhinzi kugenda neza Ah, ndetse bakagaragaza yuko habaye n'imyuzure myinshi cyane noneho u rwanda rukaba ruvuga yuko ah, temperatire z'u rwanda zarazamutse u- ugereranyije kuva muri za mirongo irindwi ah, bimaze kukongerwaho bimwe n'ibice bine ah, celsius ni ukuvuga ngo byariyongereye cyane ubushuhe Ah, noneho u rwanda rukaba rero rwifuza yuko ah, temperatire zarwo ah, niba zitarenga kabiri kuri celsius ariko mu myaka makumyabiri na mirongo itatu Ah, ni ukuvuga ngo nicyo- nicyo cyifuzo cy'u rwanda Ah, madamu ndayishimiye mu manama nka cop makumyabiri n'imwe izateranira i paris mu gihugu cy'ubufaransa imiryango itandukanye igenda ifite ijwi rimwe kugira ngo ihangane n'abatifuza ko ibyo bashaka kugeraho byubahirizwa ese abanyafurika ipari muzagenda musaba iki icya mbere coco tugenda tujyanye abanyafurika tugenda tuvuga rumwe kuko ibihugu byinshi bya afurika biri mu bihugu biregwa n'ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe ku rwego rwacu cyane cyane novuga nko ku gihugu cy'u Burundi kuko ku banyafurika turafise uwo muri sudani aduserukira n'abandi baduserukira cyane cyane nka egypte iserukira konferense y'abaminisitiri n'abakuru b'ibihugu twebwe rero ku rwego rw'igihugu cyacu ahanini twarakoze igitabo cyerekana intererano y'u Burundi icyo gitabo twaragitanze mu mwanya wo kiragaragaza eh, vulnerability y'igihugu kikerekana impact dufite tukabona ibyo du- dukeneye cyane cyane mu bijyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe icyo bita adaptation tukerekana contexte national tukerekana uko igihugu cyifashe hanyuma tukerekana umugambi w'igihugu ko dushyira imbere iterambere rihangana n'ihindagurika ry'ibihe turerekana ibyigwa byakozwe byerekana ko nk'ubushuhe buzoduga mu gihe cy'u Burundi kuri twa degre celsius tukerekana uruhara rw'imvura mu- mu burimyi tukerekana ibisata biri- bihanzwe n'ihindagurika ry'ibihe nk'igisata cy'amazi cyangwa igisata cy'umuyagankuba igisata ce- c'u- c'ubworozi n'uburimyi igisata cy'amashamba n'ibidukikije tukerekana i- i- mu by'ukuri uburyo dukeneye haba mu mu mu by'ubuhinga mu gushyigikira ibigo cyangwa abantu b'abahinga tukerekana uh, ibyo dukeneye ku buryo bwa afurika rero ibihugu byinshi byarateguye iyo migambi twebwe rero duhagarariye afurika ku bijyanye n'iby'ubuhinga icyo bita renforcement de capacité Eh, ndi muri groupe strategique ya afurika turaheza tugategurira hamwe kugira ngo tugende tuvuga rumwe kandi noneho uburundi burahagarariye ibihugu cumi bya komifat mu bijyanye n'amafore rero tugiye tujanye twiteguye neza kandi uburundi buzoba buserukiwe cyane gushika no mu nzego eh, delegation y'uburundi iratandukanye kandi ikiryoshe ni uko na abaserukira igihugu bazoba bahari muri afurika rero bazoyitaba kandi twibaza yuko tuzohagarara tukarondera inyungu za afurika na cyane cyane inyungu z'ibihugu byacu kuko tubona yuko ihindagurika ry'ibihe ritumara kw'abantu rikatumara kw'ibintu bigatuma tudashobora gushikira iterambere hakaba ingorane zo gufungura nabi hakaba ingorane zisanzwe zibona z'umuyagankuba zigatuma umuyagankuba udafite umuyagankuba ukwiye udashobora gutera imbere kuko byinshi byigaragaza twebwe rero kuri ibyo u- ku buhinga cyane cyane iby'igihugu gikeneye twarerekanye yuko dukeneye icyo bita gushikikirwa mu buryo bw'amafaranga ndetse baragaragaza yuko ikigega cy'isi yose kizojamo imiliyaridi ijana ku mwaka rero mu gihe twoshigikirwa tuzogabanya ibyuka cyane nko ku rugero rw'i Burundi tuzoshigabanya nk'ibice mirongo ibiri ku ijana ariko hamwe tutoshigikirwa twogabanya nk'ibice bitatu ku ijana frank habineza hari abakomeje kuvuga ko kuba leta zunze ubumwe za amerika muri iyi minsi ziyobowe na perezida nka barack obama usa nk'aho ari ku isonga cyane cyane mu kurwanya ubu- ubwiyongere bw'imihindagurikire y'ikirere abantu bakavuga ko hari icyo bishobora guhindura niko ubibona Eh, t- okay. Bi- biratanga icyizere kubera ko ah, perezida obama yagaragaje cyane muri gahunda ziwe yuko afite gahunda zo kurengera ibidukikije kandi yagiye abigaragaza mu bikorwa bitandukanye Ah, ariko tu- iyo tubonye nabo ah, abandi mu ishyaka ry'abademokarate tubona na ah, vice- former vice president ari gowa yanditse igitabo ah, cyerekanaga ku truth ndetse bakoramo na filimu ah, ku buryo byagaragaje yuko ah, nk'abayobozi bakuru muri amerika ba- bari bahangayikishijwe n'ibyo- n'ibijyanye na- n'u- n'ihungabana ry'ikirere so tubona ko ah, perezida obama ako- akomeje uwo mugambi ah, byaba ari ibintu byiza kuko ari bo n'ubundi ariya musanga ya coto ah, ba- baba basize n'abandi bose ariko amerika ntabwo yigeze ah, iyasinya ni ukuvuga ngo amerika ntabwo yigeze irerwa n'ibyemezo byafatiwe muri coto kandi ah, ariyo makosa makuru yabaye cyane kuko afurika yarasinye ibintu yiyemera ah, kubahiriza ariko abandi ba- bangije ntibayafite na amerika irimo ni ukuvuga ngo ubu amerika ishoboye gusinya neza aya masezerano ikabyumva kandi kubera ko nayo iri ku- ku isonga mu bantu bangiza ikirere byaba ari ibintu byiza turizera yuko bishobora no gutanga urugero ku bindi bihugu nka- nk'ubushinwa ah, uburusiya n'abandi bose bangiza ikirere cyane madamu ndayishimiye remilde turi kumwe turi kumwe hari icyo kibazo narimbajije mvuga ngo nubwo ibihugu bya rutura bikomeje gutungwa agatoki ko bidashyigikiye eh, igabanuka ry'ibyuka byoherezwa mu kirere ah, muri iyi minsi bisa nk'aho amerika isa nk'aho yahinduye ingendo cyane cyane kubera ubuyobozi bwa perezida barack obama usa nk'aho ashyigikiye ibijyanye no kurwanya imihindagurikire y'ikirere namwe niko mubibona uko tubibona icya mbere coco ko hari guhindura bakagira ubushake cyane ni byiza ariko muri ibi by'ihindagurika ry'ibihe dukoresha ubuhinga buba bwatanzwe n'abashakashatsi mu gihe abashakashatsi bavuga ati ubu isi iraduze ibice ze- ubuso mirongo umunani na gatanu k'ubushuhe hanyuma tukashaka ko tugera ko aba- eh, eh, byogabanuka ku bice bibiri twebwe turaba ikitugaragaza cyane yuko abantu bafite ubushake turaba ku biharuro batanze Eh, turabye nka cpdn baba baratanze uyirabiye ko ubona by'ukuri ko hari ubushake kandi naho tukaba tutarumvikana ku buryo cpdn zizofatwa ko zitari obligatoire ari vo- volontaire urumva rero uko haba ubushake byagaragarira ubwa mbere hoho mu buryo bazotanga muri icyo kigega cya fomvere kirima n'uburyo hazoba taransiparansi kugira ngo ibihugu bikenye bishobore kugira agise kuri icyo kigega urumva i- izo sa miliyari za- z'amadolari twazibona ku mwaka muri icyo kigega hakagaragara uburyo ibi bihugu byacu bishobora ku- kuronka ayo mafaranga bigashyigikirwa mu buryo no mu buhinga hanyuma bikongera bikagaragarira mu biharuro urabye nka cpdn bafata referanse 2005 bagatanga 28 pourcent de réduction I- ivyo nivyo vyategerezwa ko abahinga barabirako bakabona ubushake bw'igihugu ca rutura canke bw'igihugu kiba kiri mu nzira y'amajambere barabira ku biharuro bakaraba ko ivyo biharuro bishobora gushikana yuko tugabanya ubushuhe bw'isi ku rugero twiyemeje rw'ibice bibiri ndetse afurika twashaka munsi ku rugero rw'igice kimwe kuko ubu honyine ubushuhe n'ubu- ni ubusa katovensenke abantu bacu bagapfa imirima yacu ikononekara ibintu byacu bika- tukaba turi ko dusubira mu ihumbi ni ukuvuga ntidushobora gutera imbere none ga twashika kuri dedoge hoho wumva hoho tuzoshobora gutera imbere gute ubushake rero bugaragara ni byiza turabishima imana yadufasha iyo cop vente abantu bagashika ku ngingo bagabanya ibyuka bakongera bagashika ku ngingo yo guha uburyo ibihugu byacu bikenye n'ubuhinga kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe hari ubwo bashobora gutanga ayo mafaranga ajya muri icyo kigega ariko nanone ugasanga ah, ubushake bwo kugabanya ibyo byuka ari bukeya byo hari icyo byaba bimaze ni ibintu bibiri bitegerezwa kujana ibintu bibiri byafasha ni uko batanga amafaranga muri icyo kigega kugira ngo ibihugu byacu bishobore guhangana nabyo bikore adaptation ikindi cyategerezwa cya mbere cyari uko bategerezwa kugabanya ibyuka ibyo bintu bibiri dutegerezwa ko bi- byose twabibona muri iyo cop vente muri iyo cop vente twashaka ko bagabanya ibyo byuka ku rugero tubona yuko haba ako yerekana igaragaza ko ibyo byuka bizogabanuka ni ibintu bibiri bigenda bibangabangana uko bagabanya ibyuka ni ku buryo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ubuhe bwa adaptation bugabanuka ariko ubu n'uwo nubwo ubushuhe buri kuri zero katrovensenke turakeneye guhangana naryo nubwo bahagarika ubunyene ibyuka ibihugu byacu byabandanya biruha kubera guhangana ni- n'ingaruka uh, ihindagurika ry'ibihe bidutera urumva rero ni ibintu bibiri bitegerezwa kugenda bibangabangana cyane cyane kugabanya ibyuka ingingo ihagarika kugabanya ibyuka mu kirere n'ingingo yerekana ukuntu ibihugu byacu byabona amafaranga mu buryo bworoshe atari uburyo buruhije bwana frank habineza uremeranya n'ibyo madamu remeride ndayishimiye yavuze yego turemeranya nawe eh, kubera ko eh, icyo twifuza ni uko eh, ibyo bihugu eh, bikomeye nayo bigomba kumenya yuko ari bigomba kugira uruhare eh, rukomeye eh, mu kugabanya bino bibazo eh, kandi nayo bikakora icyo bita commitment kwiyemeza bi- bigasinya amasezerano ntibimere nk'uko byabaze muri kyoto cyangwa copenhagen copenhagen ari imbiyo mu by'ukuri twagiye copenhagen eh, dufite icyizere kinini cyane ariko twavuye dufite intege ntacyo na kimwe gisa nk'aho eh, twungutse kubera ko nk'uko byari bimeze ni nako byakomeje ntabwo tujya tubona eh, icyo bita kwiyemeza cyangwa se commitment y'ibihugu bikomeye So, bu- twizere eh, yuko nibaza epari ko ari ikintu kiri buhinduke eh, ku buryo bizagira ingaruka kubera ko cyane twebwe muri afurika turababaye nicyo tugeraho n'ingaruka kandi ntacyo twangiza aribo bangiza eh, ahubwo twe tugakomeza kubahiriza amategeko abandi bo batayubahiriza So, turifuza yuko abanyafurika bose ah, ibihugu bya afurika bijyana n'ijwi rimwe ba- bumvikane bose basaba ikintu kimwe bwo gucikamo ibice ah, kandi n'abanyafurika bumve yuko ah, afurika dufite ubwenge dufite ubushobozi kandi tuyishakira ikigega niyo tuba kwibanda ku mafaranga y'aba- ya- y'iburayi cyangwa se ya- ya- ya- y'abandi gusa natwe tuyishakemo amafaranga tuyishakemo ikigega gishobora kudufasha kuba self reliant cyangwa se kwi- kwitunga ah, kwigira ikindi dufite n'inararibonye nyinshi cyane muri afurika zirahari na- n'abakangu bafite ubwenge benshi cyane ari ba kofi n'abandi bose nabo bashobora kutugira inama tuka- tugashaka abantu bafite ubwenge n'ubushobozi ah, bakatugira inama ku bintu bishobora gukorwa aho kugira ngo tubitekereze ko tuzaba tubona inama zivuye hanze So, turumva yuko afurika ah, igihe cyacu ni iki ni ukuvuga ngo nitutakaza aya mahirwe ah, ari i pari tuzahongera gutakaza indi myaka hafi cumi cyangwa se makumyabiri kugira ngo tuzagere andi masezerano ashobora kutugirira akamaro ni ukuvuga ngo amahirwe yacu ntayo dufite tugomba kuyakoresha kandi abantu bose dusaba ko bagomba gushaba uburyo ibintu ah, dukora icyo bita adaptation ah, bash- babo- haboneke ubushobozi haboneke amafaranga ashobora kuba ya- ya- yakemura bino bibazo frank habineza ndagushimiye cyane madamu ndayishimiye remeride hari ijambo rya nyuma wifuza kuvuga ijambo rya nyuma nari nifuza kuvuga ni uko dushima ko ibihugu byacu biriko biritaho cyane ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe turavye ukuntu babyitayeho mu buryo cyane cyane mu buryo byo kwitaba iyo nama ya cope venteya kugira ngo turobe ko twabona akoro ishobora gutuma ibyuka bigabanuka mu kirere ish- ishobora kwerekana ukuntu abanyafurika bofashwa cyane cyane ibihugu byacu nk'u Burundi kugira ngo bishobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu gihe tumaze kubona ko abantu bapfa abantu baturatura hanyuma bikatubuza noneho gufata umuhora w'iterambere kubera ko tuba turi ko dusubira inyuma mu byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe biragoye kubona iterambere rero mu gihe ihindagurika ry'ibihe biguma bidusamburira ibintu bitwikira abantu rero tunezerewe cyane nuko tubona umuhora umurongo twafashe kuzitaba izo nama mu buryo butandukanye nagira ngo kumenyeshe yuko nko ku burundi eh, tuzoba duserukiwe bikwiye kuko uhereye n'abaduserukira nko mu nama nshingamateka mu nama nkenguzamateka muri guverinoma y'igihugu twabona bazobyitaba cyane dufite delegasiyo nininya tuzoshobora kuja aho baharira hose kugira ijwi ry'uburundi n'irya afurika eh, rishobore kumvikana
Kyongombe yo yo yo Kyongombe yeah Kyongombe yo yo Morere masamba Kanonga inga kanyaga nande kandi muri chatawe navyumva mu migani n'imitito yuko kera ibikoko byavuga maze naryoherwa muri kano gahinga harabaye igiti cyavuga kigatera umugabogo aho kenshi twaba duteramye tukikujya sukuru twese uko turi ikiyago kikarema tega amatwi gwaruka ndaba nkwibutsa umugani ntuva ku giti va ku muntu kandi umugani ugana kariho birakwata umuntu arumva umugani wari mu shamba shamba yewe shamba ndavuga ishamba